ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ku badukurikira kuri radiyo zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro murisanga kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye etienne karekezi tariki ya cumi y'uku kwezi kwa cumi n'abiri byari kuwa kane w'icyumweru gishize abatuye isi bibutse umunsi wahariwe uburenganzira bwa muntu ubu ni uburenganzira bwa buri wese bwo kugira ubuzima budahungabanijwe uburenganzira bwo kwishyira ukizana umuhanzi w'umunyarwanda we yagenekereje yumvikanisha ko ubu ari uburenganzira bwo kugira amahoro ku giti cy'umuntu ese ubwo bwisanzure ubwo burenganzira buvuze iki ku batwumva perezida wa leta zunze ubumwe za amerika abraham lincoln wakunze kenshi kumvikanisha agaciro k'ubwisanzure bwa muntu yigeze kugira ati abima abandi ubwisanzure bwabo nabo ntibaba babukwiye nabo ntabwo baba bihaye kandi mu gihe hari imana y'ubutabera abo bima abandi ubwisanzure ntibashobora kubugumana igihe kirekire mu yandi magambo abima abandi ubwisanzure bwabo bahora baboshye babaho ubuzima bwabo ariho imfungwa ndabasaba ko ayo magambo ya perezida abraham lincoln ariyo twazirikana mu kiganiro cy'uyu munsi dukomeza kurebera hamwe ibyaranze amateka y'u rwanda kudeta yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu n'inkurikizayo mu kiganiro cy'ubushize twabasangije ibirori bya dr christine uwimana uba mu busuwisi wamenye ise w'umubiri nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi atamuzi abenshi mu bakurikiye ibiganiro byacu bigitangira mwamenye neza ko uwo ise nyakwigendera godefroy nyiribakwe ari umwe mu banyapolitiki baguye muri gereza nyuma ya kudeta bamwe batarakurikiranye neza ibiganiro byose bari bibajije igihe dr christine ashobora kuzahura na se abo kimwe n'abandi benshi banditse batanze impundu bifatanya na dr christine mu byishimo yagize byo kumenya umubyeyi we ntitwabasha kubagezaho ibyo bose banditse cyangwa se bavuze gusa bumvikanishije ikibari ku mutima icyo kandi nicyo gihuza abantu ku ruhande rwacu kuri ijwi ry'amerika turashimira cyane dr christine uwimana kuko yadusangije ibyishimo bye kandi arongera aradushimira reka nongereho ijambo mugenzi wacu venuste nshimiyimana wakomeje gucukumbura ngo ukuri nyakuri ujye ahabona mu kumenya venuste mikoro ni yawe urakoze cyane etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi muracyumvamo amagambo atatu ukuri imbabazi n'ubwiyunge mfite abatumire babiri bari busobanure uko bumva ayo magambo abo ni francois burasa wahoze ari umusirikare mu ngabo z'u rwanda afite ipeti rya kapiteni burasa niwe pfundo rimwe ry'inyabutatu y'abasirikare batatu bakoze anketi ku banyapolitiki bari bafashwe nyuma ya kudeta muri mirongo irindwi n'itatu bashakirwa ibyaha francois burasa utuye mu gihugu cya norvege yakunze kuvugwa muri iki kiganiro nk'umuntu ufite amakuru menshi ndetse n'uruhare ku byabaye niyemeje kujya mutumira mu kiganiro kugira ngo ngoraguze ndebe ko yatuvungurira ku byo azi yabonye undi mutumire ni albert bizindori uhagarariye uhagarariye imfubyi n'abapfakazi z'abishwe nawe nkunda kumutumira kugira ngo abishwe batagira kirengera bagire uruvugiro kugira ngo ijambo ribe isoko y'ineza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina ndifuza kubanza kunga mu rya mugenzi wanjye etienne karekezi ngashimira inshuti nyinshi z'ijwi ry'amerika zagaragaje ibyishimo n'urukundo zikabyerekeza kuri dr christine uwimana umwe mu bagizwe imfubyi n'ihinduka ry'ubutegetsi mu rwanda yamenye umubyeyi we wa kabiri atari azi kuva akivuka kuvuka birashimishije dr christine niwe mfubyi yonyine mu mfubyi zindi zasizwe na kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu yabuze ababyeyi bombi anyeshi kabarenzi na godefroid nyiribakwe ndifuza kubaza utwaza ijambo imfubyi n'abapfakazi albert bizindori uko bakiriye inkuru yo kuba dr christine uwimana yaramenye umubyeyi we albert bizindori ikaze ku ijwi rya amerika murakoze kunyakira bwana veniste inkuru imenyesha dr christine wimana uwo mubyeyi we mwayakiriye mute
mu veniste ndagushimiye kuri icyo kibazo mbajije nagira ngo nkubwire ko muri rusange iyi nkuru twebwe twayibonyemo ibintu bibiri nuko irimo ibice bibiri twayibonyemo igice cya mbere kijyanye koko na dr wimana christine ubwe ku giti cye bakunze kubivuga ni ikintu kiruhije kugira ngo wishyire mu mwanya w'undi wumve ikibazo afite wumve intimba kimutera n'uburyo kimufasha kimubuza kwegerana n'abandi ntabwo benshi twe twarabashije kumva koko uburyo christina ababaye kuba atazi se umubyara ariko twumvishe kiriya kiganiro twumvishe ibyishimo afite ibyishimo byirengagiza ko abo babyeyi avuga bombi bapfuye kariya kageni mbese ugasanga ibyo byishimo byasumbye byaruse kure agahinda yagatewe n'uburyo bapfuye twumvise koko ko hari ikintu gikomeye ko hari intimba yari afite ikomeye yari imushegesha tukaba rero twarishimanye nawe tukishima uwo mutwaro aruhutse ko yegeranye n'abandi nibyo koko christina ni umuntu akenshi twagiye tugerageza kwegera ariko ntitubashe kumufata kutamufata rero twahise twumva ibyo ari byo intimba yari afite yari yicaranye n'iki akaba yarayuhutse ni ibintu twishimiye turabyishimira cyane mbese twifatanya nawe ko aruhutse uriya mutwaro w'imyaka mirongo ine n'irindwi mbese wakubaza mwamwakiriye mute cyangwa se muzamwakira mute muri uwo muryango wanyu w'imfubyi z'abishwe nyuma ya kudeta yo muri mirongo irindwi na gatatu
muvenisi ikintu nagusubiza ni uko christine ni umuryango mu by'ukuri awusanzwemo n'igihe yari ataramenya se kubera mama we anyesi nawe wapfanye n'abandi christine yari asanzwe twe dusanzwe tumufata nk'umuvandimwe igishya twe twabonye ni uko yaruhutse umutwaro yaratwandikiye kuko benshi baramwandikiye bamubwira ko bishimiye uko byagenze rwose bishima cyane bifatanya nawe muri ibyo byishimo nawe ubwe aradusubiza ndetse nawe nibagiwe banamusaba ko asanga adusanga tukishyira hamwe tugakomeza gufatanya kuri ibi byose turimo yaradushubije yishimira ko nyine yongera kutubwira ibyishimo yagize kandi anatubwira ibyishimo bikomeye azaba afite igihe azaba ari kumwe natwe akorana natwe ariko adusaba akanya ko kugira ngo abanze aruhuke abanze biriya byose abanza bigijere bimujyemo yumve kuko ari byo hanyuma azadusange dukorane
muri make mwiteguye kumwakira igihe azaba avuga ati ndahari ndaje muzamwakira mu muryango wanyu venisite ndagira ngo nyiri ikintu nongera kuri kuri ibi ngibi niba mbona akubwiye ko tubibonamo ibice bibiri mu by'ukuri ibyabaye kuri christina ni ishusho kuri ngewe ni ishusho y'ibirimo kutubaho twebwe ubwacu igihe twakoraga konvansiyo yacu yo muri demiri katoroza ikintu cya mbere cyari kitubabaje cyari uburyo bwo gusibanganya izina ry'ababyeyi bacu ntabwo ababyeyi bacu ntibari bakiriho ababishe bari barakora uko bashoboye kose kugira ngo basibangatane bibagirane hakuzagira n'umuntu wongera kubavuga iki kiganiro cy'ijwi rya amerika ibyo cyabikuyeho cyabikuyeho ubu noneho abanyarwanda bose bazi ko babayeho bazi uburyo bapfuye mu by'ukuri mbese babayeho barongeye babaho nuresavon retrouve hakuno christine yabonye papa we ejo bundi natwe mu by'ukuri turimo kongera kubona ababyeyi bacu kuko ntabwo nkubeshya bari barazimye bari barazimiye ariko nabo barimo kugaruka ibyishimo christine afite ubu umuntu arimo kugenda yigaruramo ingufu yigaruramo natwe zirimo kugenda zitugarukamo kubera ishema duterwa n'uko izina ry'ababyeyi bacu ryongeye kuvugwa abantu bose bakaryumva kandi kubera ko dusanga ko n'abanyarwanda benshi batubwira ko bifatanyije natwe
ntitwari tunabizi ko ibyo byabayeho n'ayo mazina ntitwari tuyazi ariko twifatanyije namwe icyo kintu rwose kuri njye christine nicyo kintu yashushanyije nkaba ngira ngo nagushimire bikomeye veniste kuko mu by'ukuri akanya kose wahaye christine ukamwishimira ukamwubahiriza ukamuririmbira ukamuvugiriza ingoma ni twebwe wabikoreye ntabwo wabikoreye christina na papa we gusa wabikoreye twebwe twese n'ababyeyi bacu ziriya ngoma ntitwazivugije na ziriya ndirimbo zose kandi nkeka ko ibyo wakoze abanyarwanda benshi n'abariko babibona kandi ariko babishaka ko ababyeyi bacu bongera bakavugwa bakamenyekana indirimbo zigakurikira amazina yabo ingoma zigakurikira amazina yabo venisite icyo kintu twarakigushimiye cyane warakoze albert bizindori nanjye ndagushimiye byimazeyo kandi ugume hafi ndifuza gukurikirana ikiganiro ngiye kugirana n'umutumire wacu wa mbere ndaza gukenera kumbwira uko wacyumvise
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva ijwi ry'amerika ndifuza kwakira francois burasa nk'uko nabibabwiraga mu kanya burasa yari su komiseri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu afite ipeti rya liyetona nyuma ya kudeta yashyizwe mu kanama kayobowe na porokireri joseph kavaruganda kakoza nkete ku bari bafashwe nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi mu gihe abiciwe bakomeje gushaka ukuri francois burasa afite ingero z'inzira zanyurwa francois burasa ngo uhaye ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze bwana venusti kongera kuntumira ku ijwi ry'amerika urakoze nawe kwemera kongera kuza kugira ngo tuganire kugira ngo uganire n'abanyarwanda ingingo tuganiraho nawe uyu munsi n'imwe ni ingingo yerekeranye no kureba ukuntu bari bana biciwe ababyeyi ndetse n'abapfakazi bahura na bamwe mu bantu bafite amakuru ku byabaye bazi uko ibyo bintu byagenze iyo gahunda wowe urayizi uyiziho iki wabwira abatwumva urakoze cyane bwana venusti nuko ntibuka amatariki neza ariko ndumva ari muri bibiri na cumi n'umunani hari abanyarwanda basheshe akanguhe ntashaka kuvuga mu izina ubu ngubu bagize inisiyative yo kuzahuza abantu babuze ababo n'abandi bantu baba bafite ibyo bazi kuri abo bantu bapfuye noneho bagakora bagakusanya inforomasiyo zose zikenewe n'abantu bakaza bagatanga temanyaje bakicarana n'abo bantu babuze ababo hakaba ibiganiro bifunguye ku buryo abo babizi indori bamenya ukuri ku byo bibaza ku bantu bamwe na bamwe kubera ko bazi koko ko abantu babo bapfuye kandi numvise hari abantu babarangiye n'aho abantu bashyinguwe ariko hari n'ibintu batazi ku byateye byabaye imbarutso kuri kudeta yatumye ayo mahano yose aba kuko iyo abantu bashaka umuti bagomba kuwushaka bashatse indwara mu mizi yayo kugira ngo bayishakire umuti bahaganiye nta bizindori bakora na za porogaramu ntabwo nzi hari izagombaga kuba muri bibiri na cumi n'icyenda ntabwo nzi impamvu bizitabaye byaba byiza rero wowe ukoze kontakiti n'abantu naguhaye kuko ntabwo ari ukubishyira kuri vuwa de l'amerique byari ibanga rya inisiyative ry'abo bantu noneho bagakomeza wa mushinga kugira ngo abantu bazahure bicarane babwizanye ukuri amabwire tuyashyire iruhande rumwe noneho abantu biyunge batahirize umugozi umwe mu kanya wavugaga ngo babwiwe aho bashyinguwe porote zigira nyirazo wigeze kuba perefe wa ruhengeri yatubwiye ko yamenye ko bamwe bashyinguwe ahitwa mu kagohe ibyo kandi byemejwe na major Pierre claver karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu ruhengeri akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri minisiteri y'ingabo z'igihugu reka twongere tumwumve ni byo koko turutse mu ruhengeri ku gisenyi ndi kumwe na na perefe zigira nyirazo ubwo hari ryari bo ntabwo nibuka neza mejo byose ni muri za mirongo inani na gatandatu gutyo Mhm.
Eh, kuko na- navuye mu murenge muri mirongo inani n'umunani Eh, tureze mu ijenda umanuka ugana mu bigogwe yanyeretse ahantu hari vare ankese iri hagati navuga na musozi wa jenda ni- n'ishyamba rya gishwati ni ikintu cy'ikibaya mbese ubona avuga ko kigabanya mbese jenda n'ishyamba rya gishwati Eh, aho aba- aho abasirikare bo mu bigogwe nyine eh, bigira- bigiraga ku masha nuko agutungira agatoki ati ni hariya arambwira ko mbese yuko reportise ba kera babashyize aho ngaho agoshe turanutse nyamanuka muri iyo vare ko bahita mu kagohe urumva nta kindi kibazo nyine nongeye kuko ni
oya buretse gato buretse gato munyuze aho ngaho mu kagohe arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri mirongo irindwi na gatatu bahambwe Wa- ntabwo wige- wigeze umubaza uti bahahambwe ryari ni bande bahahambwe muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namubaje ako kanya ye kuko nisije nyine ntajya nkunda nyine kuvugaho kubera yuko nanjye ndumenya gitarama ahubwo nyuma niho naje kumubaza ndetse babandi bambwiye aho ba- ba- aho ba- bandi ba- ba- aho bahambye abantu mu ka- mu kagohe ni hahambwe bandi ambwira yuko atamenya bahambwe kubera ko ababajyanaga babajyanaga nijoro kandi ko babaga ari abasirikare ati ababamenya ni abagiye- ni ababajyanye kujya kubo- kuhabajugunya hari abari bafungiye ku gisenyi bavanwaga ku gisenyi bakajya guh- guhambwa ahandi hari n'abavanwaga mu ruhengeri bakajya guhambwa ku gisenyi biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya n'abo bajyanye oya icyo kibazo ntabwo nakimubaje kandi ndi murenge ntabwo nigeze nshaka kugikoraho mbese ankete ko nabonaga nyine ari dosiye mbona itoroshye ubwo ari kuhakurikirana yazagera aza- akazamenya abasirikare babajyanye abari ubwo ibintu byatangiye kuvugwa ariko nubwo bwose wari umunyagitarama wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi nta- nta turere twari tukirimo hagati yawe na zigira nyirazo eh, no kubikubwira ni uko ntiyigeze atekereza yuko uri umunyagitarama yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo byumve yenda agira ngo munabiganireho oya nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo eh, byahagarariye aho ngaho ariko ubu ngubu iyo ushubije amaso inyuma ukabitekerezaho ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana abo buzukuru abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe Eh, ni ikintu gikomeye cyane kuko nishyize mu mwanya wabo gutakaza umubyeyi wawe agapfa utazi aho wamuhambye ni ikintu gikomeye cyane yibura ubashije kubona aho aho yibura bamu- aho bamuhambye ukashyira akarabyo yibura waba ukoze ideye yawe nawe umutima uga- uka- n'umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo hari ikintu mwigeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba Eh, nibyo nyuma y'aho mutangiye kuyizana kuri vuba dore amerike twakivuganyeho ah.
Eh, nasanze rwose nawe ambwira ko mwavuganye kandi bihagije kandi ako akavuga ko yakubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje yifuza yuko iyo dosiye rwose ya- yajya ahagaragara cyane cyane abarenganye bakarenganurwa
Washington, ijwi ry'Amerika.
mukomeje kumva ijwi ry'amerika turacyaganira na francois burasha eh, ku gitekerezo yazanye cyo kubwiza ukuri abiciwe nyuma ya kudeta muri mirongo irindwi n'itatu burasha muzahurira he muzahuzwa nande
mu by'ukuri byaba ngombwa ko haba abantu bashaka ba bandi bose baje muri ibi biganiro ababishaka ari abazi aho abantu bashyinguwe ari abazi uko byagenze ntigeze mwumva muvugana na ba koloneli serubuga mwigeze mwumva muvugana na ba muzezigira nyirazo n'abandi batandukanye noneho abo bantu twese abafite ibyo bazi tukicarana n'abo bantu babuze ababo imbona nkubone bagacoca ibyo bintu tugashaka abahuza noneho hakaba forumire yo kugira ngo abantu bashake ubwiyunge muri kino kiganiro zigira nyirazo yajemo ubwo aheruka avuga ko asaba abantu bose bazi ibyabaye kubivuga kugira ngo abo bana bashobore kumenya ibyabaye na- ndetse n'abanyarwanda bose bamenye ibyabaye n'izo mbabazi uvuga zishoboke n'ubwo bwiyunge bushoboke iyo nkuru zazigira nyirazo urumva yari ikwiye urumva hari abayumvishe
urakoze cyane kuri icyo kibazo gishimishije bwana venuste numvise iyo mpuruza ya muzehe zigira nyirazo njyewe ndayishyigikira ijana ku ijana kubera ko numvise ariyo ya twagombye gukurikiza wenda n'ubwo ngubwo hari n'abandi wenda batashatse kuvuga ariko bazavuga icyo gihe ariko iyo mpuruza ya muzehe zigira nyirazo akaba ariyo dushingiraho kandi tukayishyigikira kandi akatwungura inama hari abantu benshi bari bukumve muri kino kiganiro bamwe bagushime bakurate ubutwari hari n'abari bukumve bavuge bati burasa noneho biri yavuze turamugarurira hehe biri yabivugiye iki Eh, ko tutashakaga ko abivuga azazibandwa azerekeza he nagira ngo nkubaze ibi bintu n'uyu mugambi wiyemeje kuvuga uyu munsi uvuga uti abazi ibyabaye nibemere baze duhuye n'abariya abantu tubibabwiye tubabwire uko byagenze ni umugambi watekerejeho kandi witeguye gushyira mu bikorwa
urakoze bwana venusti icyo gitekerezo rwose nk'uko muzezi ngira nyirazo yakivuze yakivuze nanjye naremereye abandi bari mu bubirigi ko nzafatanya nabo muri uwo mushinga wo kugira ngo bunge abanyarwanda ukuri niko kuzatsinda kuzatsinda ikinyoma kandi kunga abantu ndumva rwose igihe kigeze nako cya yego nta gihe gi- gihita ngo igihe gihoraho ariko ndumva igihe cyari kigeze cyo kugira ngo abanyarwanda biyunge uravuga rero ko iyo gahunda iramutse ishyizwe mu bikorwa yagera kuri uko kuri gushakwa n'ubwiyunge bukaba ariho buturuka ngewe uko nabiganiriye n'abo bantu bantumiye bo mu bubirigi bari batatu kandi baraku- basheshe akanguhe twumvaga ibyo bintu bishoboka ndagushimira burasa kuba ugenda utera intambwe ugira uti igihe kirageze kugira ngo tuvugishe ukuri tubwire abapfushije uko ibintu byagenze ariko se ubwo bwiyunge ushaka ni ubwiyunge hagati yande nande ku busanzwe abiyunga ni abagira icyo bapfa ariko dukurikije amateka yacu n'intambara twaciyemo abenshi ntibakiriho mutama general majoro habyarimana ntakiriho hari ibyo yari yatangiye kandi n'abandi numvise babivuga ko eh, mutama bizinduri yarabivuze avuze ko habaye ibintu byo gutanga impozamarira abyumvise uwatanze impozamarira ni ukuvuga ko yasabye imbabazi uko mbizi nta mbabazi zasabwe abiciwe abantu wowe niba hari icyo ubiziho ubwo wabitubwira igitumye mvuga ko hagomba kuba harasabwa imbabazi ni uko ntibuka igihe ariko narabikurikiye ibyabereye em, icyo gihe mu nteko ishinga amategeko ya mrnd bagakoza mu gifaransa icyo bita rehabilitasiyo y'izina rya perezida kayibanda bakamwitirira ikibuga cy'indege cy'i kanombe umuhungu wa kayibanda piyo agakora politiki dano kadire ya mrnd muri gitarama intuze bizinduriwe numvise rwose ko yiganye n'umuhungu wa perezida habyarimana ndetse ayongeraho ni- n'ibintu byabaye kugeza igihe n'uwo mwana yaje kumuha tekondoriyanse urumva ni muri urwo rwego njyewe ntekereza ko batanga impozamarira bazibonye ntabwo nzaba uko bangana ndumva ko hari ikintu cyari cyabaye mu rukiko cyemezaga ibyo bintu ndifuza gushyira ibintu ku murongo mbwira wowe n'abumva ijwi rya amerika nta rukiko na rumwe rwigeze ruburanirwamo izo mpuzamarira icyabaye ni uko mu gusoza urubanza rwa rezindi na bagenzi be urukiko rwanzuye ko abantu bahamijwe icyaha bazafatanya na leta gutanga impuzamarira icyo cyemezo eh, cyarajuririwe ariko nta rubanza mu rukiko rwigeze ruba ibyo nibyo nzi izo mpuzamarira kandi zatanzwe nta rukiko ruzemeje ntabwo uburanira imiryango yiciwe yigeze abimenyeshwa ngo asabe indishyi z'akababaro indishyi zirasabwa zikagenwa n'urukiko siko byagenze rero kuko nta rukiko na rumwe mu rwanda rwigeze rubikora itangwa ry'izo mpuzamarira ni ikibazo tutaganiriyeho hano cyane ku ijwi rya amerika ariko twagiye tubikomozaho nifuzaga ko byumvikana neza leta y'u rwanda yahamijwe icyaha ifata icyemezo cyo kugena ingano y'impozamarira bitanyuze mu nkiko nuko bimeze urakoze kuri ibyo bisobanuro utanze ku byerekeye iby'imanza ariko noneho muri uru rwego rw'abashaka kunga abanyarwanda kubera ko urabona iki kintu kigaruka cyangwa ugakiga cyangiriza abana b'u rwanda bavuka muri izo nshi icyo kintu rero cyagombye kuva kuko twebwe turashaje turiho turagenda ariko twari tugikwiye gusiga umwage y'uko abantu bakwicarana kuko abo ba bizindori ni abahungu n'abakobwa bavuka kuri abo bantu bitabye imana noneho natwe twariho icyo gihe ibyo bintu biba tukabateranya bakagira ikiganiro gisesuye noneho muri ibyo biganiro bakareba forumire twakoresha kugira ngo ubwiyunge bugerweho kuko nta biganiro nta kintu gishoboka
ariko se burasa ibyo biganiro bizakorwa gute niba umusingi muzabyubakiraho mwararangije kuwutegura mu by'ukuri nkanjye nawe ntabwo twabyihererana ngo tubibone abanyarwanda b'impande zombi n'aba- n'abakunga nibo bakwicarana bakabona forumbiri abantu twakoresha yaba ari iyo yabaye muri afurika du Sud igihe cya perezida mandela ibyo byarabaye ntabateranya amabuye noneho tukareba niba iyo mpuzamarira nayo yahagararira aho ngaho kubera ko ibi byabaye nyine na katastorofe yo mu rwanda yarabaye yatwaye abantu n'ibintu icyo gihe abantu bicaranye n'abahuza niho babona uko bakora uwo mushinga ndacyagerageza kumva neza ibyo umbwira kubera ko birasa n'ibintunguye ndatekereza ko atari ryo jyenyine ariko icyo nshaka kumenya ubu ngubu izo mbabazi uvuga n'indi uzazitanga uravuga uti hazasaba imbabazi bande ngewe numvaga perezida habyarimana icyo kintu yaragikoze kubera ko hari ibimenyetso nyakwigendera habyarimana yiyihe izo mbabazi zidasabwe mu kiganiro cyahise hano ku ijwi rya amerika twagiranye na madamu karwera mutwe esperance icyo kibazo yakigarutseho avuga ko yakibajije habyarimana amubwira ko igihe cyo gusaba imbabazi kizagera ariko icyo byamubwiraga ko cyari kitaragera mu by'ukuri igihe abantu bazicarana nibo bazavugana bakaganira na- na- n'abantu bunganira impande zombi noneho bakabona umusingi nk'uko babivuze wo kugira ngo harangize ayo mateka bayashyire uruhande rumwe abantu bajye mu bwiyunge bakomeze batahirize umugozi umwe
abo bantu nabo barakumva muri aka kanya ku ijwi rya amerika urahamya ko iyo gahunda mwari mufitanye na n'ubu bakiyikomeje kubwiye ko hari abantu bafashe ingamba za mbere ngewe n'inge batumiye kugira ngo nanjye mbunganire muri uko kubunganira nemeye no kuba umwe muri bo kugira ngo igihe nikigera kuba bagombaga kuvugana n'abo bantu bandi baba bizindori kandi ndizera ko bari bari barigeze kubivuganaho noneho urumva ko hari umushinga nta bandi bantu numva bari barashatse ngo bazasaba imbabazi kuko ndetse bari barakoze na gahunda yo guhura iyo gahunda irahari ni ukubanza kuvugana nabo noneho abantu bagasobanukirwa kuri uwo mushinga kuri wowe rero urasanga ubwo bwiyunge kugira ngo bugerweho hagomba kubanza kuvuga ukuri kugira ngo n'izo mbabazi zishoboke
ukuri niko gutuma ibintu byose bisobanuka iyo abantu bicaranye bakaganira bagera ku kuri kuko baba bari kumwe barakubona abagabo n'abagore bicaranye babona ukuri icyangombwa ni ugushake ikibazo wenda abasaba imbabazi ni uko bahari ni amateka yacu ariko abasigaye ntabwo bavuga ngo twakwibura kugira ngo abanyarwanda biyunge abasaba imbabazi kuvuga ko badahari urashaka kuvuga abandi ndashaka kuvuga uwo twavugaga ni generali majoro habyarimana kubera ko wumva ko atasabye imbabazi ngewe numvaga yari yarasabye imbabazi nkumva rero wowe uvuga ko izo mbabazi zitabayeho ntabwo zabayeho iyo zibaho na bino biganiro ntabwo biba bikorwa iyo zibaho abo bana baba baramenye ibyabaye ku babyeyi babo iyo zibaho uko kuri tuvuga uyu munsi kuba kwaramenyekanye niyo mpamvu turi hano uyu munsi kugira ngo ibyo bitarabaye bikorwe ubwo rero ni ukuvuga ko abantu tugomba kwicarana tukaganira ku mbanzirizamushinga w'ibyo biganiro urumva ko ngewe nabivugaga nzi ko ibyo habaye gusaba imbabazi nkubwira ko izina rya perezida kayibanda ryabaye reyabilite agahabwa izina ku kibuga cy'indege cy'i kanombe ngasanga n'abana basigaye barabaye reyabilite bamwe ari abakozi ba leta abandi ari abanyapolitiki urumva ko ngewe uko nabitekerezaga numvaga ko izo mbabazi zabaye ubwo rero kuvuga ko izo mbabazi zitabaye ubwo birashaka ko aba bantu bakwicarana noneho bakareba ukuntu forumileringi twiyambaje wenda nk'ibyabaye muri afurika y'iside tukareba uko twabigenza kugira ngo abanyarwanda biyunge uko byagenda kose abantu bagomba kwiyunga uravuga ngo habyarimana yaza kuba kiriho abasabye imbabazi kandi atakiriho mwebwe mwari muhari ibyabaye biba mwebwe mwari abakozi be izo mbabazi kuki muzishakira mu batakiriho ntabwo mbyumva urabona meshe venusti ndiho ndakubwira nti twebwe turiho turaganira ariko dushaka kumvisha abanyarwanda ko twagombye kugera ku bumwe n'ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge bushyigikirwa n'ukuri kugira ngo dukore iyo mbanzirizamushinga ni uko abantu bagomba kwicarana bakareba uko babivuga ntabwo ngewe nawe twabibonera amagambo yo kubikora abantu baticaranye ni twebwe turatanga ibitekerezo n'inama twakungura abantu kugira ngo ibipfunwa abantu bafite ribe ryajya uruhande rumwe noneho bakore evaluwasiyo y'ibyo habyarimana yakoze akiriho barebe niba batabishingiraho kugira ngo buzuze noneho ibyo we yatangiye byaba yaba atararangije kuri icyo kibazo ariko bitabujijije kugira ngo ushake n'imizi y'icyatumye abantu basubiranamo kuko iyo udashatse imizi ntabwo kwa kuri kuboneka kuko abantu burya hatongana abantu babiri baba bafite icyo bapfuye
muri make muri ibyo biganiro hasuzumirwamo uko ibintu byari byifashe mbere ya kudeta ibyateye kudeta ibaho icyatumye abo bantu bicwa inkurikizi za kudeta muri makeya ukuntu abo bantu bapfuye icyatumye bapfa aho bashyinguwe noneho mugasasa ah, inzobe ibintu byose mukabishyira hariya nyuma mugasabana imbabazi kugira ngo bwa bwiyunge bushoboke mu muga- magambo avunaguye ni uko mbyumva ntanyuwe kandi ntabwo ndumva ari kubyumva neza
bwana burasa ku banyarwanda bumva ijwi ry'amerika kuri uyu munsi ku bana bakomoka ku banyapolitiki bapfuye nyuma ya mirongo irindwi n'itatu ku bapfakazi bamaze imyaka mirongo ine n'irindwi bari aho um, bategereje umunsi nk'uyu ubwo umuntu umwe mu bo bakekaga ko yabahekuye ndakubwiza ukuri byaravuzwe niyo mpamvu twanagushakaga kuva bino biganiro bitangiye tuvuga tuti burasa turamushaka iki ni ikiganiro cya gatatu tugiranye ngerageza kukuvanamo ukuri kwawe kugira ngo uko kuri gusangirwe n'abanyarwanda uyu munsi ngushimiye yuko ushatse kubwira abanyarwanda ko igihe kigeze eh, kugira ngo abo bana muzahure mubabwire ukuri ndabigushimiye cyane eh, kandi kuba witeguye kuzahura nabo ukazana n'abo bandi bantu muziranye wabwira uti nimuze tubabwire ibyo ndabigushimiye ariko nagira ngo nongere ngusabe ngusabe niba hari ikintu wumva ufite ku mutima kindi gisigaye ushaka kuvuga uti uyu munsi bana babyeyi ndakibabwiye kandi n'ibindi bizakurikiraho ariko ubavungurireho kugira ngo ubahumurize
urakoze cyane bwana vedanisiti kandi ndashimira n'ijwi rya amerika rituma ryatumye dushobora kuganira njye nakurikiye ibiganiro by'abandi bambanjirije kandi bankuriye numvise nkamuze nyiranyirazo numvise koroneli serubuga numvise kapiteni gasake numvise n'abandi njyewe nagerageje kubabwira ukuri kwanjye nk'uko ubivuga nagerageje guhumuriza abantu bakeka ko nahemukiye abantu babo kandi njyewe nabivuze mbikuye ku mutima icyo nshimiye bwana venuste na, na voix de l'amerique ni uko yashoboye kugira ngo itunganye ibi biganiro wenda ntibyuzuye cyangwa se eh, aho bigeze hose byemere ko ari uko nguko ariko noneho dukore imbanzirizamushinga yo kugira ngo abantu b'abanyarwanda ari abiciwe abishe bo urumva muri ibi biganiro wenda bazagaragara nibaba bakiriho nabo twabatumira noneho nkaba nsaba abanyarwanda babishaka ko twazahura tukicarana tukarangiza i- ingamba twiyemeje zo kunga abanyarwanda nk'uko wihereye ugafata inisiyative yo gukoresha abanyarwanda babishaka ibi biganiro ibyo ni ubutwari ni ubutwari rwose nta n'undi munyarwanda utagushimira wowe rero na bagenzi bawe mufatanije ku- muri voix de l'amerique byazaba byiza namwe muteye inkunga abandi banyarwanda bu- babunganirizi kugira ngo ibi bintu bishobore kuzajya bigera ku bantu benshi bashoboka ibyo ibyakozwe n'ibita n'ibyananiranye n'ibyakosowe n'ibyanaguwe ndumva rwose aho ngaho byaba ari byiza cyane iyo komite niyo yatanga n'uruhare ijwi rya amerika tuzagira mu kunganira abanyarwanda mu kubahuza kuko n'ubundi nta samirizi ntabwo abantu bahura noneho ngo abandi bazabimenye vuwa de l'amerique niyo yabibamenyesha kandi na vuwa de l'amerique iba ikora n'ubundi bushakashatsi ikaba yatuzanira na za irema zindi turiho tubura gana francois burasa ikiganiro cy'uyu munsi hano tugishojereje nongeye kugushimira cyane kuba wafashe kano kanya kugira ngo tuganire twungurane inama ndetse unatangariza abanyarwanda ibi bintu tutari twiteguye kuri buvuge muri kino kiganiro nkaba nongeye kugushimira kuba wafashe umwanya wo kuganira n'ijwi ry'amerika ukomeze kugira ubuzima buzira umuze murakoze cyane kandi namwe mugira amahoro y'imana
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kanya mwumvaga francois burasa atanga ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo abazi ibyabaye nyuma ya kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu babibwira ababuze ababo nibutse ko nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa perezida gerigori kayibanda bugasimburwa n'ubwa perezida yuvenali habyarimana hishwe abanyapolitiki bagera kuri mirongo itandatu bari muri leta yarikuweho burasa aravuga ko igihe kigeze kugira ngo ukuri kuvugwe kumenyekane kugira ngo ubwiyunge buzagerweho ibyo burasa yavugaga byose birareba cyane cyane imfubyi n'abapfakazi ndifuza kumenya icyo babitekerezaho batwaza ijambo Albert Bizindori ni umuhungu wa Louis Bizindori wari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi onako mbere ya kudeta yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu Albert Bizindori nongeye ko kwakira n'ikaze ku ijwi rya Amerika murakoze kunyakira bwana veniste wamwumvise Francois Burasha yavuze ko hari gahunda yari iteganijwe muri bibiri na cumi n'icyenda yagombaga kubahuza mwebwe mfubyi n'abandi babyeyi bakomoka ku bantu bishwe muri mirongo irindwi na gatatu nyuma ya mirongo irindwi na gatatu n'abakomokaho ariko ko iyo gahunda itabaye watubwira impamvu iyo gahunda itabaye murakoze veniste kuri icyo kibazo nibyo koko ibyo bwaraburasa yavuze nibyo habayeho gahunda yo kugira ngo nk'uko bavuga ababuze ababo n'abafite icyo bazi ku rupfu rwa bariya bantu bahure babashe kuganira iyo gahunda yatangiye ahagana mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ndabona neza igihe bitangiriye birakomeza mbese kugeza ibiganiro by'ijwi rya amerika bitangira iyo gahunda yari ikiriho ariko se byagenze biti ikintu cyabaye ni uko bagenzi banjye nanjye ubwanjye twahuye n'abitwaga abahuza b'iyo gahunda batubwira abantu tuzabonana nabo icyo gihe batubwiragamo Colonel Serubuga bakatubwira Colonel Gasake bakatubwira Dr Hakizimana bakatubwira nazigira nyazo ko niba bazamushaka burasa mwavuganaga batubwira ntibitura ndetse batubwira na muzehe bagaragaza n'abandi nshobora kuba ntibuka direkitoma bakavuga ati abo bantu barashaka ko muhura kugira ngo bababwire ibyerekeranye n'urupfu rw'ababyeyi banyu nyuma yaho baje kutubwira ko bamwe muri bo bisibiyeho ndavuga nka ntibitura bavuga ko adashobora kuzaboneka ariko abandi bavuga ko babyemeye ariko bwana veniste ku ruhande rwacu twarababwiye rwose turabyemera nzi ko nabonanye nabo nge n'aba n'abandi bakeya twari kumwe twahuye n'abahuza inshuro zirenze eshatu kugira ngo dutegure ibyo biganiro ariko igihe cyose twashyiragaho itariki
bakavuga bati "Ikiga- ibyo- ibyo biganiro muzahura aha n'aha kuri iyi tariki n'iyi icyumweru kimwe mbere yaho umuhuza yaraduhamagara akatubwira ko umwe muri bo kubera impamvu runaka atazaboneka ibiganiro bigasubikwa mbese ibyo biganiro byasubitswe inshuro eshatu zose twebwe turi twiteguye rwose two- kujyayo batubwiye ko bazaboneka ariko ntibaboneke Ah, ibyo ni byo nzi mu by'ukuri donc biri factuel uko ibintu byagenze ni ibyo ngibyo hanyuma ku byerekeye icyo ibyo biganiro byari bigamije iyo wumvaga neza ukuntu babidusobanuriraga wabonaga ko ikintu cya mbere kibashishikarije bashyize imbere ari ubwiyunge bw'abanyarwanda ni ikintu cyiza kuba bifuza gusana igihugu ko abanyarwanda bongera kubana icyo kintu wabonaga bagishyize imbere cyane ariko ugasanga ko twebwe icyo du- dushyize imbere y'ibindi byose ko ko babanza kutubwira ukuri tukamenya uko ibintu byagenze ugasanga icyo ari ikintu kitagaragara neza ubwo u- ibindi bibazo uri bumbaze ndagusobanurira neza impamvu mvuze gutyo ariko twe ni uku nguko twabibonaga Ah, burasha aravuga ko i- igihe kigeze kugira ngo ukuri kuvugwe nk'uko wakuvugaga mwebwe nk'abakomoka ku babyeyi bishwe Ah, mumaze imyaka mutegereje ukuri Eh, hari imirasire y'ukuri wumva eh, muri aya magambo ya burasa
Oh, mu by'ukuri bwana veniste si singiye kukubeshya badutumiza bwa mbere ngo tuzahure nabo icyizere twari tugifite twari twishimye tuvuga tuti ni abantu barakuze bagomba kuba ba- badashaka gusiga umurage mubi mu gihugu bakavuga ati reka ibintu tuvuga uko byagenze dusobanure ibintu dusaba imbabazi hanyuma tuzisazire neza dusigire abana bacu umutima ukeye dusigire n'abana babari abantu twabanye nabo umutima ukeye mu by'ukuri ni uko twebwe twabyumvaga ariko dukurikije ibyo twumvise akenshi ku ijwi rya amerika uburyo basobanuye ibintu keretse niba ari uko hari wenda kubivugira ku karubanda ku ijwi rya amerika bumvaga badashobora kuvuga ibyo bazi byose badashobora kuvuga ukuri kose bazi ariko ntabwo niba ibiganiro bifuza ari ibiganiro byamera nk'uko baganiriye ku ijwi rya amerika haracyari intambwe ndende ntabwo mbigaye bavuze ibintu byinshi abanyarwanda bamenye ibintu byinshi ariko intambwe iracyari ndende ariko burasa mu kanya yavugaga yuko hari ibintu nawe atifuza kuvugira ku ijwi rya amerika ariko yifuza kubabwira mwebwe mukabimenya mwebwe kandi akavuga ko n'abo bantu biteguye kuza hari ibyo bashaka kubabwira ndetse n'icyo bavugaga akavuga ati turashaje ntabwo dushaka gusiga umurage mubi cyangwa se gusiga tutabwiye abadukomokaho uko byagenze icyo urumva atari ikintu gishya gituma mutera intambwe igana imbere
venuse ni ikintu gishya ariko ndagishimye ni ikintu nshimye ariko nk'u- nk'uko babivuga ni ugutegereza tukareba igihe gi- twebwe ku giti cyacu ntabwo nta na rimwe tuzigera twanga guhura no kubonana nabo n'ejo nibatubwira bati twongere dukore indi gahunda iyo gahunda tuzayinjiramo tuzabasanga tuza- tuzagenda twumva ibyo batubwira ntabwo tuzigera tubyanga Du- dutegereje ko koko biba aya magambo ni meza ariko ibikorwa nibyo dukeneye tukabibona koko none mwebwe mubona ibyo biganiro byakorwa gute burasa we abona mwakurikiza ishusho y'ibyabereye muri afurika y'epfo biriya by'ukuri n'ubwiyunge kuvugisha ukuri kugira ngo ubwiyunge bugerweho mwebwe mubibona mute Eh, iki ni ikibazo gikomeye cyane umbajije kuko twebwe turi bande nk'abana b'abanyepolitiki cyangwa nk'imiryango nkoresha iryo jambo nk'imiryango y'abanyepolitiki bishe- bishwe muri mirongo irindwi na gatatu
ubwo duhagarari ntabwo guharanira iki ikibazo cy'ubwiyunge mu gihugu cyacu ni ikibazo natwe kiduhangayikishije twifuza ko koko cyabonerwa umuti ariko ntabwo ari ikibazo kidushingiyeho ntabwo mpamya ko guhura n'umuhungu wa bizindori guhura n'umuhungu wa rerimana cyangwa se n'umuhungu wa ndahayo bagahura n'abavuga ko bafite amakuru nta nubwo ari no guhura n'abavuga ko batwiciye nta- ntabwo mbona neza aho byafasha ni intambwe ntoya ariko hakeneye ibindi byinshi ko abanyarwanda bahura mu zindi nzego kugira ngo babashe kugera kuri ubwo bwiyunge ariko ntabwo twebwe bishobora kudushingiraho aravuga ati byagenda gute wambaje uti byagenda gute twebwe ikintu twari tubatezeho byari mbere na mbere ko batubwiza ukuri kudufasha twebwe ubwacu kwiyubaka dukeneye kumenya impamvu ababyeyi bacu bishwe nk'ibisimba icyo ni icyo umuntu akitubwiye cyonyine twashoboraga ndabisubiramo twashoboraga kumva ko abantu bakoze kudeta bica abandi twashoboraga kubyihanganira ubu dufite imyaka mirongo itanu natwe ntabwo tukiri abana tuba ababyeyi bacu bishwe muri kudeta ibyo bigahita ariko iyo wumvisha ubunyamaswa byakoreshejwe uravuga uti nkeneye ibisobanuro icyo gisobanuro turagikeneye ikindi gisobanuro dukeneye imirambo yabo iri hehe kuko mu byo burasa yakubwiye byose avuga ati babahaye impozamarira bagize batubwiye impozamarira itajyanye no kuduha ukuri ngo batubwire dore uko ibintu byagenze dore impamvu yatumye biba noneho dore n'imirambo icyo gihe bari bafite ubutegetsi turi mirongo inani na gatanu bashoboraga no kudufasha gushyingura ababyeyi bacu icyo kintu ntabwo cyigeze kiba ntabwo rero kugeza ubu kuri twebwe ibintu biracyari byinshi baracyakeneye kutubwira intambwe yatewe venisite mbabarire mosiyo mfite ntabwo ndakumva imaze gusobanura amagambo neza ariko icyo umuntu agomba kumva ni uko ku ruhande rwacu demarishe nk'iyo tuyinjiramo mbere na mbere ikintu kituzanye ari ukumenya ukuri navuze uko ariko kudufasha twebwe kwiyubaka noneho uko kuri kudufasha kwiyubaka ni kuba n'ukuri gufasha igihugu kwiyubaka ni ukuvuga abantu kwiyunga ntako bizaba bisa kandi twebwe tuzabitiza ingufu zose dushobora kubona ikintu gituma abantu abanyarwanda biyunga icyo rwose tuzakinjiramo tuzagifasha ariko twebwe mbere na mbere dukeneye kumenya ukuri kutwubaka twebwe ubwacu tukongera tugahagarara nk'abantu twumva twemye mu gihugu cyacu icyo kintu turagikeneye harimo n'ikindi kintu nacyo nkikubwire na nasobanuriye umuhuza bari baduhaye kuko baratubwiraga ngo tuzakora ibyo biganiro ngo hanyuma nyuma dusinye itangazo ikintu kimeze nk'amasezerano deja abagombaga guhagararira abandi abadutumaga baratubwiraga bati vuno sinyereriya ibyo byo byari kirere ntabwo twari tugiye tugiye gusinya twari tugiye kumva ukuri nta kintu twagombaga gusinya ariko icyo nshaka kukubwira ahangaha ntabwo gushaka kwiyunga kw'abanyarwanda ari ugushaka imbaraga zo kugira ikindi gice cy'abanyarwanda turwanya turashaka kwinjira mu bwiyunge bugamije ubwiyunge bw'abanyarwanda bose ntabwo dushaka ubwiyunge bugamije gushaka imbaraga zo kurwana n'abandi ntabwo ari muri urwo rwego turimo icyo kintu twe twaragisobanuye twarakibabwiye ngo bacyumve neza ko ari icyo kigamijwe tudashobora kukinjiramo ko twebwe icyo dushaka ubwiyunge bw'uturere ariko bujyana no ku bwiyunge bw'amoko y'abanyarwanda ndizera ko bamwe mu bavuzwe na burasa bateganya ko mwazahura bakumvise bakumvise wongera gusaba yuko mwamenya ukuri muri abo harimo bari ku isonga bari muri komite y'ubumwe n'amahoro by'igihugu nka koroneli Laurence rubuga na major bonaventure ntibitura hari undi twakiri hano kenshi muri iki kiganiro koroneli aloyise simba abo bose kimwe n'abandi bavugwa kuba hari ibintu byinshi bazi bakumva kandi bahawe impuruza na burasa abo bose ndizera yuko muzahura bakababwira ukuri ariko muri kano kanya ndetse no mu gashize n'abazaga burasa uzasaba imbabazi uwo ari we izo mbabazi ziramutse zisabwe mwebwe miryango y'imfubyi n'abapfakazi mwiteguye kuba mwazitanga
ngira ngo ibyo navuga ku rurimi rwanjye biba ari ururimi umuntu ashobora kukubwira ibyo adatekereza ariko umugabo ntanga abanyarwanda batwumvise kuva ibi biganiro byatangira banyumvishe ku giti cyanjye bumvishe umuhungu wa hodari avuga bumvishe ejo bundi uriya mwari christine avuga bumvishe n'abandi bose umuhungu wa kanani hari uwigeze yumva muri twebwe hari ikintu kigamije ku kugumya kugira inzika kugumya kugira inzangano twebwe ikintu dushaka inzangano ibyo ni ibintu bitaturimo turashaka ko abantu bagira amahoro turashaka ko igihugu kigira amahoro na imbabazi ntituzisabwa zikaza ziherekejwe n'ukuri bakatubwira biriya bibazo nakubwiye haruguru bakabidusubiza tukamenya ibyo ari byo imbabazi zacu barazifite nta rwango dufite ndetse babimenye harimo n'abavuga muri iyi minsi bavuga ibi byose bigamije kugira ngo abantu bajye mu nkiko ni ibintu twaganiyeho igihe kinini tubiganiyeho hagati yacu objekitifu ya mbere dufite ntabwo ari iyo ngiyo ntabwo dushaka kujya mu nkiko ntabwo dushaka kujyana mu nkiko bamwe batubwira ati ibyo nta kintu bababwira kuko bafite ubwoba ko muzajyana ibintu mu nkiko ntabwo ari we objekitifu dufite ibyo ibyo byaza ari uko wagize indi mpamvu ituma biba ariko ni ibintu tutagamije na gato imbabazi zacu barazifite niba tubwiza ukuri nta rwango dufite mu mitima yacu albert bizindori ndagushimiye cyane sinzi niba hari ikindi ntakubajije wumva wifuza kuvuga ku byo maze kumva burasa avuze wifuza kugeza ku banyarwanda uhereye ariko ku byo burasa yavuze
uhereye ku byo burasa yavuze harimo ikintu yavuze n'ubundi nkibazaho kuko biriya byakozwe kuri ngewe hari ukuba baratwiciye ababyeyi bakabica mwene kariya kageni ariko ntabwo ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa tubifata ko ari icyaha cyakorewe u rwanda rwose icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha ubu ngubu twumvise ryari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu abanyenduga ibi n'ibi bavuga ngo twabiciye abantu ntabwo abakiga bigeze batwikira abantu abatwikira abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana responsabilite za buri muntu zikagaragara ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bishe abantu batigeze bica imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa bajye babitekereza batekereza igihugu cyose batekereza n'akarere bateje buriya busembwa bateje urubwa bateje iki kibazo ni uku nguko bagomba kucyumva ntibakigarukirize kuri twebwe gusa ni icyo ngicyo numva nshaka kongeraho ku buryo muri biriya biganiro avuga anatumiye hajemo n'abandi banyarwanda babyifuza aravuga ati ntibibe twebwe nabo gusa n'undi munyarwanda ubyifuza akavuga ati nanjye ndashaka kukizamo kuko numva bindeba ari ibintu bireba igihugu cyanjye nawe uro ntazahezwe albert bizindori umuvugizi w'imfubyi n'abapfakazi b'abanyapolitiki bishwe nyuma ya kudeta yo muri mirongo irindwi na gatatu mu rwanda ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba ni hano gihagarariye intero y'ibiganiro bibiri bisigaye bisoza mwayumvise tuzasesengura ibyavuzwe twinegure dushyira urubariro aho rukenewe kugira ngo inkike zisigasire amateka binyuze mu kuri twumve abashakashatsi bazatwunganira twumve uwo ari we wese uzaba ufite umuganda wo kurwubaka rugakomera umusanzu wanyu ni ugusangira ijambo n'inshuti nyinshi z'ijwi ry'amerika nongeye kubashimira cyane kuba mudukurikira mwishimye kandi muri benshi ku migabane yose y'isi nongeye gushimira Etienne karekezi wahagarariye iki kiganiro ari washington DC ni hano dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi kuri miko mwari kumwe na venuste nshimiyimana murakarama
radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu